muraye mwumva ni radiyo ijwi rya Amerika ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti namwe bagenzi mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kane itariki cumi na zine z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri studio indwi i washington dc muri kumwe na oriane itanga ishaka ni umunsi wa kane ni wa mwanya w'ijwi rya amerika bashikiriza ikiganiro muri isanga aho tuganira ku bibazo bijyanye n'ubuzima bwa minsi yose tugiye kongera kwihweza ibiganiro byahuje abarundi i arusha ikiringo kirenga iminsi icumi muri uku kwezi kwa cumi na kabiri ni mu gihe atari amasezerano cyangwa urwandiko ntabanduka byayavuyemo turihweza uko bamwe mu barundi baba mu mahanga bitabye ibyo biganiro babonye byari bimeze n'icyo bacaratumye ubwo rwandiko ntabanduka rutaboneka cyangwa rudashyirwa ku rukomo turihweza kandi icyo abo barundi babona bandanya gukorwa kugira abarundi mu gihugu hagati babe mu mahoro n'umutekano nk'uko babyifuza kaze mwese rero mushikiriza ibibazo n'ibyiyumviro nimero yacu nk'uko bisanzwe ni rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe kaze mwese
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika isamirana i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nk'uko twabibabwiye muri studio indwi washington dc muri kumwe na oriane itanga ishaka mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi ku munsi wa kane tuganira n'amashyirahamwe n'abatumire batandukanye ku bibazo by'igihugu n'ubuzima bwa minsi yose tugiye kongera kwihweza ibijyanye n'ibiganiro biheruka kuba iyarusha umuhuza yatangaje ko ata amasezerano yatowe ko umukono mu biganiro bihuza abarundi ku itariki umunani z'uku kwezi kwa cumi na kabiri yashize ahabona urwandiko rumwe rurimwo ibyashyikirijwe byose harimo ibyo abanyepolitiki batumvikanye ko bitari bike uno munsi twatumiye abarundi baba mu mahanga umurundikazi yaba mu mahanga akurikirana hafi ibibazo bya politiki mu gihugu akaba kandi yari yitabye ibiganiro yarusha kugira ngo atubwire uko byari bimeze n'icyo bacaratumye ubwo rwandiko ntabanduka rutaboneka muri ayo masezerano turihweza kandi icyo abona cokogwa kugira ngo abarundi bashobore kuronka amahoro nk'uko babyifuza ariko mbere yaho dutega amatwi mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yari yarusha murantunga yari yashikirije inkuru icyo gihe amasezerano ajya kurangira tumutega amatwi Pierre Claver niyo nkuru urwandiko rwashyizwe ahabona n'umuhuza mu matati y'abarundi benjamin mukapa yarutangiye mu nama ya bose yamaze iminota mirongo ibiri n'itanu kuri uyu wa kane mu ijambo ryiwe yashikirije ko ababajwe no kubona intumbero yiwe yari yiteze idashyitswe ko n'abo banyepolitike b'abarundi yemeje ko yari yiteze ko bayaga maze bagahuriza ku kintu kizima cyotuma amahoro agaruka mu burundi yatangaje ko ata amasezerano ahari abo banyepolitike bazotera ko umukono kubera uruhande rwose rwagumye rwikwegera ko muri urwo rwandiko rwa mukapa abo banyepolitike hari ibyo batumvikanako ntibumvikana ku byerekeye ihinduka ry'ibwirizwa shingiro gusa umuhuza avuga ko ari ngombwa ko babihuriza ko vuba berekanye kandi ko batumvikana ku byerekeye guharura no gufungura abafungiwe ibya politike kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ikindi batumvikana ko nicerekeye gukuraho imitahe mpuzamakungu y'ubutungane yarungikiwe bamwe mu batavuga rumwe na leta abo banyepolitike ntibumvikana kandi ko hobaho ikigongwe c'ikivunga ikindi batumvikana ko no kwaka ibigwanisha abanyagihugu babitunze batabifitiye uruhusha cane cane ugwaruka n'imigwi y'abagwanyi yafashe ibigwanisho ntibumvikana no ku vyerekeye kubahiriza amategeko y'uburenganzira bwo gushikiriza ivyumviro harimwo no kugira imyerekano amanama no gushinga amashirahamwe yigenga abo banyepolitike ntibumvikana no ku cerekeye guhindura amategeko amwe amwe mu nama nshinga amateka kugira ngo ntihagire amategeko yega ubuzima bw'igihugu atogwa n'abari mu mugambwe ufise abashinga amateka benshi ikibazo c'ingene inzego z'umutekano zifata mu gucungera uwo mutekano naco ntibagihurizako ntibumvikana no ku vyerekeye ibiganiro vyoba hagati ya leta n'imigwi yafashe ibigwanisho hamwe n'ivyerekeye ingene hoshigwaho icuka ciza ca politike ikindi cabonetse ko batumvikana ko n'ingene leta iriko iracungira amatungo y'abahunze cane cane abanyepolitike bakomeye iruhande y'ivyo batumvikana ko umuhuza benjamin mukapa yerekanye n'ivyo abo banyepolitike bashoboye guhurizako ica mbere nuko bemera kandi bizera umuhuza n'umufasha wiwe barahuriza kandi ko amasezerano yarusha yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri ari umushinge w'amahoro umutekano n'iterambere bemera bose ko impari zihari ari za politike kandi ko zibwirizwa gutorerwa umuti wa politike ikindi nuko amagume ahari yatanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yagize ingaruka mbi ku buzima bwose bw'igihugu barahuriza ko hakwiye kuvaho umugenzo wo kudahana ibyaha mu burundi ko hakwiye guhagarikwa amajambo abibugwanko iyo ava hose ikindi nuko bumvikana ko hojaho urupapuro rw'inzira rutegura amatora meza yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri amatora atekanye yitabwiye kandi yizewe na bose akaba mu muco baremeranya kandi kukubahiriza agateka kazina muntu gukomeza imigambwe no kunga iyacitsemwo amashami gukomeza intwaro rusangi hamwe na demokarasi barahuriza hamwe ko hakwiye gusubira kunagurwa imigenderanire myiza hagati y'uburundi n'amakungu hamwe rero no gushiraho umugambi utomoye wo gutahukana impunzi no kuzisubiza mu vyazo ubwo rwandiko rw'impapuro indwi mu congereza rwaciye ruhabwa abo banyepolitike abasekura amashami yigenga hamwe n'amashami amashengero kugira ngo barabe ko hari ico kongerwako mukapa yatangaje ko atabiganiro negociation vyabaye ahubwo ko cari ikiyago dialogue kugira ngo abatumiwe bose babone kumwe ibihanze igihugu n'inyishu vyotoregwa bitekanijwe ko urwandiko rwa nyuma ruboneka kuri uyu wa gatanu umuhuza avuga ko azoca arorungikira umuhuza mukuru ari we perezida w'ubuganda yoweri kaguta museveni hamwe n'inama y'abakuru b'ibihugu vy'akarere ka afurika y'ubuseruko uburundi burimwo yemeje ko abo ari bo bazofata intumbero ya nyuma vyari bitekanijwe ko hazoza n'abakuru b'ivyo bihugu kuri uyu wa gatanu umunsi wa nyuma w'ibiganiro ariko amakuru dufise ni uko basivye kuko ata amasezerano azotera ku mukono pye clave niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi ry'amerika urakoze cyane pia claver niyo nkuru uko rero niko vyagenze yarusha twatumye rero tugiye kwihweza uko bamwe mu barundi baba mu mahanga bitavye ivyo biganiro babonye vyari bimeze n'ico bacaratumye ata rwandiko rushigwa ko igikumu muri ayo masezerano twatumiye pasikazi minani umwanditsi w'umurundikazi aba muri canada yanditse igitabo cyiswe femme en politique au burundi akaba kandi ariko arakurikirana ivyigwa vyo kuronka urupapuro rw'umutsindo rwa doctora mu bijanye na politike pasikazi minani ndaguhaye ikaze mu kiganiro murisanga murakoze amahoro muraho urakomeye yego namwe Mm, byiza pasikazi mwotanguruka tubwira iyarusha wari kum- wari kumwe n'irihe shirahamwe witabye mu rwego rw'abantu baba mu mahanga gusa Ah, je nitabye ishyirahamwe ryitwa forum national de femme niryo rya ryantumiye Ah, sinagiye nk'userukiye abarundi kazi baba hanze nagiye ntumiwe nk'umurundi kazi aba hanze ntumirwa na forum national de femme Mm. Mm. O- wotubwira icyo wari witeze ko gishobora kuba canke kuva yarusha muri biganiro byari bihuje abarundi je nari niteze yuko ah, nkurikije uko nabonye participation yagenze muri mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu Mhm.
twari divize hama n'amapoint twadisikita yari menshi yari atandukanye muri 2017 nari nizeye yuko tuzoba tumaze gushika kure tumaze kuronka umwanya wo kwiyumvira umwanya wo gutsinda ishavu umwanya wo kugerageza kwiyumvira ku byo abandi baba baravuze kugira ngo dutegere umubabaro wabo canke dutegere kubera iki bashavuye hama tugende ubu muri 2017 tuvuga tuti tugiye kumvikana tugire ku co dushikanaho kugira ngo mu bihumbi bibiri na 2018 tuzabandanye tuvuga akazoza k'igihugu akahise twagashize ku ruhande mugabo siko byagenze Mm. nuri ugishika iyarusha ku ihoteli ubona n'abanyepolitike bava mu mashyirahamwe atandukanye nk'uko uvuze ko wari wifuze ko benshi baba baratsinze ishavu wabona baganira gute wabona bari bameze gute nk'umuntu yari avuye mu mahanga ataravuye mu burundi wabibona gute Ah, en fait ikintu kintangaza cyangwa kinezeza novuga ni uko tutari muri sare y'aho tuvuga iby'igihugu turi muri korido turi muri resitora turiko turafungura turi hanze tuganira twese dutera inkuru tugatwenga urumva je ngishika nakiriwe n'abakenyezi bari mu migambwe nari narabonye muri 2016 urumva twari tuzinanye ku masura turaganira tuti ye waje ti nawe waje urumva tuganira tutaje muri kadiri imwe kandi tugahuza tugatera inkuru tugatwenga Mm.
biza gupfa hageze ko duterera amayide yacu ibyiyumviro aho niho duca dutandukana ariko tutari muri sare ngo dukore ku byiyumviro by'igihugu turiko turafungura nka jewe ashakfana igihe cyose nafungura najya gusangira n'abantu sate bari mu mugambwe sate abakenyezi ba- bagize imigambwe yabo sate abakozi bo muri uniyo europeyene canke abakozi bo muri gurupe ya mukapa nahora nza gusangira n'abantu batandukanye kandi bose twaraheza tugatwenga urumva byose biza gupfa hageze ko dushira ku rwandiko ivyiyumviro twiyumvira ku burundi Mm. ico wabona batandukanye ko cane gose wabona umengo iki ni ntabanduka nti- ntigishoboka cari nk'ikihe canke bibiri woba warabonye wabona umengo kuri iki kintu ntiba- nti- ntibashobora kumvikana
ibintu nabonye ni bibiri ikintu kimwe ni ingene twumva umutekano
Mm.
bamwe baravuga bati umutekano waragarutse mu burundi abari hanze ni mutahe ni muze mwegere abanyagihugu mushaka kugira kampanye elektorale nka nk'abari mu migambwe muze mwegere abagumyabanga banyu kugira ngo mutangure mu- mubiyegereze kugira ngo mutegure amatora n'abandi nabo bakavuga bati oya umutekano ntuhari ku kintu cy'umutekano ntitugihuriza ko bamwe baravuga bati abarundi barajya bakaryama abarundi barajya ku buzi abandi barajya ku, ku mashuri abandi nabo bati hoyaye hari abarundi babandanya ba, ba, babura ababo hari abarundi babandanya bafungwa hari abana bagifunzwe ba, kuva muri 2000 2015 urumva ikintu cy'umutekano nti amagurupe menshi ntagihurirazo navuga yuko ari amagurupe abiri atagihurizaho abavuga bati umutekano waragarutse n'abandi bavuga ati umutekano ntiwagarutse hama ikindi nacyo batumvikanaho abari mu migambwe ni itegurwa ry'amatora Mm.
y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri Mhm.
hari abavuga bati nimuze mwegere abagumyabanga banyu nimuze mugire kampanye elektorale n'abandi nabo bakavuga bati hoya twebwe dukeneye yuko nituza guverinema iduha sekirite spesiyale yuko tuba poroteje hari nabo nigeze kumva barimo baravuga yuko bakeneye abazacungera umutekano wabo bavuye hanze atari igipolisi canke igisoda c'uburundi kizobacunga urumva rero kuri ico kintu nti- ntibagihurizako Mm. nk'abari mu mahanga nko muri canada tuvuge aho uba abogendera bobo bipfuza ko iyarusha hava mwiki ahanini ku- kuri diaspora iri muri canada tuvuge abenshi babona ko hava mwiki cyangwa bifuza ko hava mwiki
sinshobora kuvuga ku izina rya diaspora yo muri canada kuko no muri canada turi divize en fait mm.
muri canada turi divize guhera 2015 hari abari bashigikiye kudeta hari n'abandi twarwanyije kudeta ntaje ndimo kuko nizeye yuko ubutegetsi muri demokarasi bugomba kuva mu maboko y'abanyagihugu ntibugomba kuva muri kudeta urumva rero ku bw'icyo kibazo cy'ukuntu muri canada turi divize sinshobora kwipemeta kuvuga ku izina rya diaspora y'abari muri canada Mm.
nk'abo kuri bamwe tuganira abo tu- tugira ama eshanje hafi kila munsi twe twiyumvira yuko twagombye gushika aho twiyumvira kazoza k'igihugu tukiyumvira tuti ni gute amatora agomba gutegurwa umunyagihugu akaba ariwe agira ijambo rya nyuma mugabo ayo matora agategurwa hariho umutekano wa kila murundi wese nta murundi arabwa nabi nta murundi arabwa igitsure kubera adasangiye umugambwe n'uwundi bikamera nko ngaha muri canada na- no ngaha iwanyu muri etazini ni uko umuntu muba mudahuje umugambwe muba mudahuje ibyiyumviro politiki mugabo ntibituma muba abansi muguma muri abagenzi muguma musangira muguma mukorana ayandi ma activite hamwe urumva twe twiyumviraga yuko abarundi twagombye kugera kuri iyo ntambwe yo kutabona yuko gu- kudahuza ibyiyumviro politiki bisigura kuba abansi Mm.
icyiyumviro cyo kumva yuko kuba tudahuza ibyiyumviro politiki ntibivuga yuko umutekano wawe utagombye kuba hasire donc umurundi wese peu importe ivyiyumviro politiki afise yumve ko ari mu burundi afise umutekano kandi afise uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro vyiwe ababanyi bi- a- abanywanyi b'umugambwe wiwe Mhm.
nta na kimwe abaye urumva umutekano ku barundi bose peu importe orientation politique Mm. turaza kugaruka ku bindi bibazo by'uko u- ah, nk'umuntu aba mu mahanga yagiye mu biganiro iyarusha wabonye ibintu byifashe n'uko n'intererano yawe cyane cyane ko ukurikiranira hafi politike y'igihugu ukaba waranditse n'igitabo kuri politike cyane cyane iy'abakenyezi y'uruhara rw'abakenyezi muri politike reka tuje ku murongo duhe akaryo abanywanyi b'iradijwi ry'amerika nabo nyine batangure bashikirize ibibazo n'ibyiyumviro duhere kuri celestin wiriwe neza celestin uraho urakomeye Mm, ariko numva uri kure cyane duza ijwi wegere telefone neza
hanyuma Mm,
nagomba kugira icyo nzikirize cyane cyane ku uwo mutumire ariko ahita afite kijyanye n'ingene iyo miteguro yahuriye mm. celestin uri kure cyane ntitwumva
halo Eh, duza ijwi vugira kuri telefone neza
yego hari imigwi ibiri umutumire ariko aravuga Mm,
eh, ijyanye nu- n'uko bamwe bavuga bahurirayo yarushya bakavuga yuko umutekano uhari hakaba n'undi mugwi wavuga yuko ata mutekano uriho nicyo nagomba kugira icyo ndabivuzeho mm,
ni ukuvuga eh, i- eh, nka mu burundi uko bimeze je niho ndi mhm,
Eh, ah, iyo iyo umaze kuba u- ivyumviro vyawe uda- u- udashyigikiye iyi leta ihari
mhm.
Alo?
Ni, turakumva Eh, muri yego muri ico gihe muri ico gihe wewe umutekano wawe ntiweza ngo woroherwe ni kuvuga abashyigikiye iyo leta barorohewe abatayishyigikiye ntiborohewe
Mm,
yego nuko niko biri niko bisanzwe bimeze niba bavugisha ukuri ibintu babivuga uko biri niko bimeze ngaha bagomba yuko uwo ari we wese aba ashyigikiye iyi leta ihari uko biri ngaha mu burundi mm. celestin none ko tuzi ko hariyo imigambwe itandukanye mu burundi kandi abanywanyi baho bariho bobo nabo nyine umutekano wabo ntukingiwe Eh, ni ukuvuga yuko ataba- atabandi bantu mu gihugu batari abasende dfdd bari ku butegetsi batekanye nicyo ushatse kuvuga abo ba- abo bariho abo bariho bari mu yindi migambwe bariho bari mu burundi Mm,
ariko ntibishyira hejuru barinyegeje turinyegeje muri ruganda
mm. iyo uvuze kwinyegeza ni mu byiyumviro canke ni ukutava mu mazu bi- bimeze gute
mu byiyumviro bwiyumviro mu bwiyumviro ni ukuvuga urenze umenyekana uwo munsi ndabizi uca ugira ikibazo Mm.
yego uherereye he ga celestin
Ga?
uherereye mu yihe ntara y'igihugu
tega Mm. igitega iyindi migambwe urumva ntimu- ntimutekanye cyane nk'uko mubyifuza
oya si cyane si cyane kuko turonka n'abo tuvuganira ntibikunda ntibishoboka Mm. urakoze cyane celestin reka tubandanye turabe twumve ibyumviro n'ibibazo by'abandi Eh, tubandanyirize kuri etienne etienne wiriwe neza
niriwe Mm.
eh uduhamagaye ruhega etienne
makamba makamba mu bumanuko bw'igihugu byifashe gute ikibazo cyangwa icyumviro
niwe nterera icyumviro mfitiye celeste Mhm.
celeste kuri byavuze abantu badasangiye icyumviro n'umugabo uri ku butegetsi ageragezwa ufatwa nabi celeste Mm.
eh nuko nyene urumva wewe amatora ntakuntu yogera neza mu gihe mudasangiye ibyumviro n'abari ku butegetsi udasangiye ibyumviro n'ubutegetsi urabwa nabi rwose kurusha abari Mm, uwo duha akarorero vize ati bafatwa nabi nk'iyo muri mu kibano bimeze gute uwo yahure
aho ndi Mhm,
akarorero wewe barashobora kuba bakuzi neza ko utari umuganga mhm,
rero wewe barashobora kubona muhaye muravugana n'abantu ahantu muteraniye ahantu bagaca biyumvira yuko mugomba guha- kugira kubatera
mm, kandi atari ibyo bakakwitira nabi uburyo bahakwa no kugutwara no mu gato mbere bamwe bamwe barasinzikazirwa n'ubuzima mhm.
Eh,
urakoze cyane reka tubandanye twakire na emmanuel emmanuel uraho urakomeye halo emmanuel halo egera telefone Mm, ariko ndumva uracyari kure gato doza ijwi ego
cyane nagomba ntangure gutwenga abantu bagiye harusha bakaza ntacyo bazagiye Mm,
twari twiteze yuko hari impinduka bigiye guhinduka ntahita bavugaga ibiganiro n'ibya nyuma babonye ugasanga nta kintu na kimwe bazanye sema reka turatwenga ahubwo ntibacomeke bamaramare Ba- bagize ibintu mm,
hanyuma rero mu mudamu wumve ko yanditse igitabo nase ngaha mu burundi tuba tumaze kuhagera
mm.
guterera abanyepolitike vurema n'ibiyumvire ku gihugu Eh, nari kubaza uwo mudamu sinzi yuko ari ku ruhande rwa opozisiyo nuko ari ku ruhande rwa leta tubaza uretse ko aba- aba banyepolitike bari guteka Mm.
wabasanze baronze cyane bari babyibushe kubona hari ibihano byinshi uburundi bwafatiwe ngo nabo bategetsi hari icyo biba byarabakozeko hari uzi turinda ndetse mbere ya politike rimwe rimwe haraho manuel telefone yawe ikiragorana gato ariko ngerageje gu- gu- kumva neza ikibazo cyawe wabajije niba abategetsi bari bagiye bava mu mahanga cyangwa bava mu gihugu niba bari bagiye basa neza S- subiramo neza ariko ikibazo kiragoye kumva kuri telefone ntiri kirumvikana
ariko mbaza ni- kubera urabona aba- baradufata ibintu, aba- abazungu Mhm, ibihano mhm,
amafaranga bahora baduha urabona ko bayaborotse mm, nkunze kuba biboneka mubona ibyo bihano byaragize impakiti mhm.
aho banyepolitike
biragoye ku- biragoye kukumvura dutunga emmanuel kumbure turashobora tugu- tukurondere ku ku wundi murongo ndumva birashobora kuzo- kuza gucamwo neza kurusha kuko biragoye kumva ikibazo cyawe urakoze cyane reka tugaruke ku mutumire pasika z'iminani Eh, ngerageje kumva neza ikibazo cya emmanuel yashatse kumenya impakite eh, uruha- eh, ingaruka ibihano uburundi bwagiriwe ko eh, uruhara ibyo bihano byo bashobora kuba byaragiriye ku banyepolitike mubona hari icyo byabagize hama abandi celestin na etienne bari bavuze ku bijyanye n'umutekano wabo kuko batari kumwe n'ubu- n'umugambwe uri ku butegetsi bo babona yuko umutekano wabo udacungerewe bikwiye cyangwa utameze neza ego ndahera kuri celestin w'igitega yakwavuga yuko abadashigikiye umugambwe cndd fdd umutekano wabo uta- bitameze neza hama icyo kintu Etienne nawe yagisubiyeho aba imakamba avuga yuko abantu bahura bada- ba- ba- ba- ba- bahura muri gurupe ba- batari muri sendede yuko umutekano wabo ah, utaba umeze neza nabo zinagombye kuvuga yuko ibyo biri mu byatumye duhaguruka tukajya kuganira kuko namba hari abantu bumva ko nta mutekano uhari mu gihugu abandi bakabyumva urumva ko hariho ingorane urumva niyo mpamvu twagombye kugira ngo tuganire twumvikane tuti ni gute umurundi n'umurundikazi aho ari hose mu burundi agomba kumva yuko afite umutekano urumva ibyo biri mu byatumye duhaguruka kugira ngo tujye kuganira hama rero kumva yuko abahura babatera cyangwa bakababuza guhura byo nibaza yuko iyo iri mu ngorane ya kahise k'uburundi kuko kahise k'uburundi na- ni kahise k'akajagari ni kahise ki- k'imipango mibi ni kahise ntidufise kahise keza E, icyo kintu nibaza yuko cyama cyadukurikiranye kigatuma tutagira konfiyanse ku bandi kuko uba wiyumviye uti bahuye bari kubapanga bibi bahuye petete bari kubategura iyindi kudeta canke bahuye petete bafite iyindi mipango mibi bari ko barategura nibaza ko icyo ni ikintu kizahera tumaze kumva yuko uburundi ari ubwa twese twese tumaze gushikaho twumva ko tutagomba guhura kugira ngo tugire imipango mibi yo kugambanira igihugu ahubwo tugahura kugira ngo tugire imipango yo kuraba ukuntu twateza imbere igihugu cyatubyaye mugabo umutekano abarundi bose bagomba kugira umutekano kuko nta murundi akeneye umutekano n'uwundi murundi adakeneye umutekano Mm. kuri icyo nyine kuri icyo nyine ariko wari wari wavuze kandi ko ah, abo wabonye yarusha bava mu migwi itandukanye mu migambwe itandukanye uko babona barasangira bagatera inkuru bagatwenga ba- ba- ba- bakanezerwa kandi bicaranye ba- bafise ibyiyumviro bitandukanye navyo nyene niyo waba uhora uja mu burundi uhora ubibona yuko abari mu migambwe itandukanye bashobora kwicarana bakaganira bagatwenga ba- bakanezerwa
nosema ko batangira bakanezerwa ahubwo barajya no ngaho bagasangira n'akayeri gushika naho ubona yuko nta wishisha uwundi ni naho nagomba gushika jewe ubwanje naregereye madamu alice ah, nzomukunda hama ndamushimira ukuntu yatashe mu burundi ndamubaza nti mu burundi ni gute urumva nagomba numve namba kuva aho yatahiye mu burundi ku mutekano wiwe ntawo yaba afise kubera yarahungutse cyambariye yuko ari sawa hama ndi umuntu nkunda kuganira n'abantu batandukanye nagiye no kuganira na n'umukuru w'igihugu ah, wa kera silivestre ntibantunganye nawe namubajije uko nyine kuko murazi ko nawe yamye hanze hama arataha nawe naramubaze nti mu burundi ni amahoro hambwe ati ni amahoro dufite utugorane ngaha no ngaha mugabo sava en general urumva rero je nibaza yuko abo bapolitisiye bo hejuru bari bari hanze y'igihugu bakaba baratashe ubwa bakaba bivugira yuko umutekano wabo ntanze akarorero ka babiri nashoboye kuganira nabo amaso ku yandi bakaba baratashe bakumva ko umutekano wabo ari sawa je nibaza yuko tubandanyije tuvuga ko nta mutekano uhari tuba turimo turatera ubwoba n'abandi bapolitisiye bahunze bari hanze nibaza yuko nabo bagombye kugira ubutwari nk'ubwo alice nzomukunda yagize nk'ubwo silivestre ntibantunganya yagize bagataha kugira ngo bo ubwabo bagende babyibonere n'amaso hama nabo bazabwire abandi ati natwe turabayeho namwe nimuze twubake igihugu hamwe
radiyo ijwi rya amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro murisanga umutumire wacu ni pasikazi minani umwanditsi w'umurundikazi aba muri canada yanditse igitabo cyiswe femme en politique au burundi akaba kandi ariko arakurikiranira arakurikirana- arakurikirana ibyigwa byo kuronka urupapuro rw'umutsindo rwa dogtora mu bijyanye na politike ari kandi no mu barundikazi baba mu mahanga bitavye ibiganiro iyarusha yariboneye ko byari bimeze utubazo twari duhari n'icyoba cyaratumye ata amasezerano cyangwa atagwandiko ntabanduka rwavuye muri ibyo biganiro turabandanya kandi twakira n'abanywanyi b'iradijwi rya amerika ah, bafise ibibazo n'ibyiyumviro tubandanye twakira uwitwa francois francois urahora akomeye
ibi ndakomeye
tuva ku ijambo amarayo kuri kuri radiyo ijwi ry'amerika Eh, turaho turashima nawe
natwe sawa tumeze neza Mm, duhamagaye uri Ah, hehe mbona akazuba kameze neza Mm, aho ni hehe mu gihugu
Ah, ni gitega ku mutima bita nyabututsi Mhm, aho ndahazi neza nyabututsi ikibazo Mm.
cyangwa icyumviro
Mm, njyewe nashaka gutanga icyiyumviro bwaho manje ndamutse umutumije Mhm, arakumva amahoro
amahoro cyane amahoro
Mm. Eh, njyewe cya mbere nashaka kuvuga
Mm,
ni icyerekeye umuntu wari ni gitega yavuze yuko atari mu mugambwe cnfdd ngo ngo batavuga ngo tana- tana amahoro ngo bafise mm,
nabanze nabanze ndamukebure twige kuza turavuga neza igihugu cyacu vuga icyafuza icyo bidufasha
mm,
natwe aho ngeze amaso tubanye neza n'abandi nta ngorane kabisa nta nta ni- n'ikibuka gihari tubanye neza gusa hariho abantu iyo bagombye gus- gukora inama ni ni ukubimenyesha intwaro niko amategeko abivuga
mm. ariko kwicara mugasangira akayoga na bagenzi bawe cyangwa agafanta muri mu mugambwe wanyu utari wo ku butegetsi nta kibazo
ahubwo uwo muntu sini njye sinzi ko yatubesheje kibaza ko yatubesheje Mm, arashika kuri plage ashika- ashika hano kuri plage arabe aho tuza kuba twicaye araza kutubwira uwo- abo yabonye mu migambo itandukanye bakora ingene turiko tura- turaganira dutebura nta ngorane ne bareke kuzarobeshera abarundi tu- ngaha turatekanye tubanye neza mm,
Mm, hanyuma cyo nagomba kuvuga ni cerekeye ibiganiro mhm,
Eh, jewe bakigenda hariya naravuze nti ibiganiro twari dukeneye si iby'abarundi ahubwo ibiganiro ni- ni- ni ibyo hagati y'abarundi n'abadukolonije
mm. uti gute Mm, none sa- uti gute ni hagati y'abarundi ni- ni- n'ababakoronije i- kuri wowe ikibazo ci- ci- ci- gihagaze kuri hehe jewe neza?
ndabona neza yuko ndabona neza ko inkwezi y'ibi byo- bintu byose biri mu burundi Mm,
ni ukuri nje ndabona ko biva ku bantu badukoronije badu- baraduteranije bamwe babagira ngo ngo ngo ngo ngo- ngo ngo bajejwe gutwara abandi babagira barebare abandi babapima amazuru abandi baraba- ni ukuvuga nta kintu na kimwe atadukoreye kugira du- ducanimwe ni izo ngaruka rero turiko turaba muno munsi mm. nta ruhara abarundi bonyine baba bafise ga francois bobo tutarinze ku- kubita ku bandi Aba- abarundi bafise abarundi ubumenyi.
nibo abarundi nibo- nibobura kubera urumva nibo bacako hari abamwe bacako Mm, hari abo baciye ko kugira ngo basambure abandi barundi bene babo ni- harimwo bamwe b'ibikoresho byabo mhm,
jewe rero mu by'ukuri ibiganiro vyarusha ntacyo nari niteze ahubwo jewe ico nari niteze ni uko eh, nta kamo nari nabateye bose nababwira nti nibanyaruke bashike i burundi twitegurire amatora kuko bubonye uwo muntu afite ijambo ni umunyagihugu biciye mu matora gusa nta handi nta handi nta handi murakoze murakoze cyane francois Eh, reka twakiye n'uwitwa pascal pascal uraho urakomeye oscar urantunga pana pascal oscar oscar wiriwe neza perezida wirinda bumva mm. duga ku ijambo
ego ne nagewe ku icyo kiganiro by'ukuri sifite imyaka myinshi mu byo mukure Mhm, ariko niko ndaraba hagati yacu mu burundi cyangwa iby'abarundi rimwe rimwe naho bavuga ngo ku byo badukoronije je sinovyumvikana nabo cyane kuko abarundi uno munsi benshi barize barafite ubwenge abakwitangiye bafite imyaka myinshi mhm, barabonye ibyagiye biba uko byagiye bikurikirana haba mu kubeshyanya hagati yacu cyangwa hagati y'abadukoronije mm.
by'ukuri nyene je mbamenga abarundi bari bakwiye kuraba icyo bakwiye kumarira abanyagihugu aba batwara abanyepolitike umwe wese akwega ashira iwiwe umwe wese arondera inyungu ziwe ubwaco kiwe naho bagenda ngo bagiye kuganira haba mu makungu canke mu gihugu ni ibintu vy'inginamico byo kuduhendahenda umwe afise inyungu ziwe zidashitsweko ntago bahuriza ku kintu kimwe ngo batumvikaneko ku bwanje rero ico numva Mhm, boja hamwe bakaganira uko kuganira ntabwo ari uko kurinda kujya hiyo cyangwa kure cyane ibyabaye byarabaye ibitabaye nabyo turabirindiriye bakajya hamwe tugategera amatora hama ibyo byo kugira ububi bamwe bashaka gushaka kwiza inyungu abandi kuzina inyungu bakabihagarika kuko ni bya bindi nyene umwe akubwira ngo ndemeye mu nyuma byasubira inyuma akongera akaza kwikorera iby'iwiwe bya bindi ntibibe bigishoboka ndaza kuha akaryo umutumire nawe nyine agira icyo abivuze ko ariko mbere yaho oscar eh, wavuze ku bijyanye no ku- nk'uko uvuze uh, kwicara bakavugana ukuri iyarusha baragiyeyo baricaranye ikibazo wewe nk'ukuvugana ukuri ni ikihe kintu abarundi ubona batari ko barabwizanya ukuri nko muri kahise wowe kuri wowe ubona bodudurira ko bakavuga kikabafasha ku gutera intambwe imbere
ni kuri ikintu genda ukunda kiraba hariho ibintu bagifukafuka cyane mbere iyo ibintu biba mu burundi biriko byisunga mbega hatwara bande canke hatwaye bande bari bakwiye kuvugana ukuri bikuri hakareka uguhishirira hama ibyo byahera n'ibyo bintu byo kujya za rushya n'ahandi biba bigisubira bagatora umuti uno munsi umuntu arajya mu banyagihugu bakatubwira yuko azodukorera ibi canke biriya akiyamamaza tukabashyigikira tukabatora ariko bahageze rimwe rimwe uzibona amenga nta muntu ashaka kuba yorekura hama kuzicarekura rero nibyo bintu byeho n'ahanini niko bituma amenga uburundi buracyazingamye kuko mwafashe ashaka kuhafikira ngo hagire nko mu nzu yiwe biza rero bovuga ni ukuri kahise turayizi ariko n'ubu irabava mu mutwe barakwiye kuyishingira ko cyane bagaharaba bagasubira kuyaga bagahuza bakareka kuza barahenda amakungu ngo tubona ngo byagenze uko ariko ibiganiro nivyo bikwiye nizo zarusha ntizari zinakenewe kuko naho zijyayo nta kintu nyakuri kiza tubona badukurirayo
urakoze cyane oscar reka duhe akaryo pasike z'iminani nawe wibona gute francois wavuga ati abakoroni baratubeshe baraducanishamwo ariko oscar akavuga ati ntiyohamya yuko by'ukuri abakoroni bafisemo uruhara akavuga ati icyo wewe kuri we abona ati ni ukubwizanya ukuri wowe wibona gute Ah, mbere y'uko nishyura oscar na na francois murantunga ndagaruka ku muntu ntari bwishyure emmanuel emmanuel yatanguye adutwenga atwenga abantu bagiye arusha ndamutahura kandi nibaza yuko abarundi twese twagombye kwitwenga kuko tujyayo twese turi abantu bakuze tukajyayo twese twumva ko tugiye kuganira kugira ngo tuveyo ntacyo dushitse ko duhurije ko twavuga tuti iki twagihurije ko twacanditse twasinye emmanuel tiarezo uradutwenze kandi natwe ubwacu twagombye kwigaya no kwitwenga kuko uburundi ni ubwacu twese urumva twagombye gutaha tuvuga tuti twatahanye ikintu iki n'iki hama ikindi kintu emmanuel yavuze yabajije ati abategetsi bagiye bari bavyibushe canke bagize impakite ya ambargo yarabonetse kuri bo nagomba ndamubwire yuko ni nayo mpamvu jewe mpora mpaguruka nkavuga ntajya mu migambwe kuko abanyagihugu bo hasi hasi jewe nibo mba ndaba ineza yabo abantu bari muri politike ambargo ntibafata cyane nk'abanyagihugu bari hasi kuko bari muri politike bafise uburyo abanyagihugu bo hasi badafise urumva rero hamwe yabazaga namba aba- abategetsi barabyibushe cyangwa batarabyibushe je navuga yuko abategetsi bo hejuru ntibaba afekite cyane na ambargo niyo mpamvu abanyagihugu twese twagombye gusaba abanya- abapolitisiye bacu twabwira tuti nimwicarane mugire ku cyo mushitseko kandi icyo kintu n'abakenyezi umugwi w'abakenyezi twaragikoze twasabye ko abapolitisiye bagira icyo bashikako hama dusaba abanyama aba- les étrangers aussi bafatiye ambargo igihugu tubasaba yuko iyo ambargo bayikuraho kuko umunyagihugu wo hasi umukenyezi umwana nibo baba afekite n'iyo ambargo hama ngarutse ku kibazo cya francois yavuze yuko ibiganiro si iz'abarundi ahubwo ni iz'abarundi n'abakoroni baduteranije sindabyemera kubera iki kuko abarundi ntituri abana abarundi twarize bamwe turimo turagira amadokitora abandi bafite amametirize abandi bafite amabakaloriya n'abadafite ayo madiporome bafise ubundi bumenyi baronse bivuye mu buryo butandukanye siniyumvira ukuntu ababirigi bo ubwabo mu gihugu cy'iwabo bari divize hagati y'abawaro n'abafurama byarabananiye kugira ngo bashire hamwe sinumva ukuntu twebwe abarundi dushobora gufata ababirigi nka example kugira ngo baje baza kutuja mu matwi batwizeza ibitangaza batubwira yuko bazadufasha kuduha ubutegetsi canke kuduha ibi n'ibi ibi n'ibi hama nk'abantu bakuze tukemera gushukwa ivyo jewe sindavyemera nahaca abarundi kuganira nta- ntabwo ari aho abarundi kuganira n'ababirigi ni aho abarundi kurabana mu maso bwacu tukaganira dushaka iki naho nyine niho nshya nshika ku kibazo cya oscar aho yavuze yuko bikenewe ko tuvugishanya ukuri rero naratangaye kubona ukuntu mpora ndaba evolisiyo y'amapoint tuganirako mu mapoye dushitseho urumva hari abazanye amapo yo kuvuga yuko wa mugwi severe ugomba gusenyuka jewe nsomye iyo point ntavuze nti ata dukeneye kubwizanya ukuri uwo mugwi nawo ushinzwe kugira ngo ushire amapreve hamwe y'akahise kacu kugira ngo tuzabwizanye ukuri tuvuze tuti ibi ni byo byabaye muri kahise ni gute dushobora kwiga ku mayerere yakozwe muri kahise kugira ngo ubu no muri kazoza tuzakore byiza bitandukanye n'ibyo twakoze muri kahise urumva rero uko kutavugishanya ukuri bituma duhura dufise amapoye tuganira hama twaheza ibiganiro nk'uko sikari yavuze tukagenda tukazana ayandi mapoye twasubira kongera guhura tukazana ayandi mapoye atari mu byo twari twaravuze mbere urumva rero hageze ko turabana mu maso uburundi ni ubwa twese uburundi si ubw'ubwoko bunaka uburundi si ubw'umugambwe bunaka uburundi ni ubw'imigambwe yose ni ubw'abarundi n'abarundikazi bose ntitubwizanye ukuri nko kuri icyo kintu eh, pa- tuzasubira dusubira arusha muri demi diseti tuzasubira arusha muri demi dizwiti tuzasubira arusha demi dizinefu n'amakungu aradutwenga jewe ngiye arusha mpora mbwira abatanzaniya nkababwira nti ndashimira imana kubw'abatanzaniya kuko twaronse ababanyi beza iyo tutagira ababanyi beza n'ibyo biganiro ntitwari kugira aho tubiyo- tubigirira mugabo nubwo dufite ababanyi beza tugomba kwikubita agashi tukavuga tuti mbega ntitugira n'isoni zo kumva yuko bitunanira ko twicara ngo tuganire tukaba twagiye mu gihugu kibanyi kugira ngo tuganire Mm. kuri icyo wari wavuze cerekeye eh, cvr umugwi ujejwe ku- kumvikanisha kunywanisha abarundi cagutangaje kubona bamwe bavuga yuko wofutwa ku- tugerageje kubabariza bobo bo babona yuko wofutwa kubera iki
ntiba afite amapoye nti- nti- nti- ingene twakora kwari ukuvuga iciyumviro muri furaze imwe cyangwa zibiri nta nta purase yari ihari yo kudeveropa kugira ngo abandi mutari muri gurupe imwe batahure impamvu mwavuze Mm.
point iyi y'inaka jewe nari kunezerwa nuko nari kumenya ah, nari kwegera abantu basabye ico kintu kugira ngo ndababaze nti none mwumva ko umugwi ushinzwe kuraba kahise kugira ngo turabe ibibi byakozwe tubikosore ntituze tubisubire mukumva ko uwo mugwi ugomba kugarwa none tuzakora neza muri kazoza gute tutamenye ikibi twakoze ngo kije hasi- hanze kubera ikibi ni uko ikibi burya ikibuga ihishiriye uba urimo uraperimeta yuko kizosubira mugabe ikibuga ishize ahabona twese twarakosheje twese twakoze amabi reka rero twicare hamwe turabe ukuntu tubikosora Mm.
urumva rero ku bwanje bo barabizi igituma basabye ko severe i- ibomoka mugabo ku bwanje sinigeze narabitahura kandi ni poye yafite kimashoke kuko sinatahuye ingene umurunda ahari hose n'uwo ari we wese ashobora kwiyumvira yuko twafuta severe kandi ariyo duteze amaso kugira ngo tuzamenye ukuntu twakwikosora muri kazoza radiyo ijwi ry'amerika isamiraniye i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni cya kiganiro mukunda muri isanga kiba muri munsi saa kumi kugeza saa kumi n'imwe mu burundi no mu rwanda muri kumwe na oriyani itanga ishaka muri studio indwi i washington dc tumira amate turagaruka murakoze
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi ry'amerika isamira n'iri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ku munsi wa kane tuganira n'amashyirahamwe n'abatumire batandukanye ku bibazo by'igihugu n'ubuzima bwa minsi yose uno munsi twongeye kwihweza ibiganiro byahuje abarundi ikiringo cy'iminsi icumi irenga muri uku kwezi kwa cumi na kabiri aho atamasezerano cyangwa atagwandiko ntabanduka rwavuye muri ibyo biganiro twatumiye umwe mu barundikazi baba muri canada akabakurikiranira hafi politike y'igihugu ni n'umwanditsi uh, yanditse igitabo cyitwa fama en politique au burundi iyi niho yari ari iyarusha aratubwira uko byagenze uko abona eh, ibintu byagiye biragenda mu biganiro byahuje abarundi n'icyo kogwa kugira igihugu cy'u burundi cyogorore turabandanya kandi no kwakira abanywanyi b'iradijwi rya amerika bariko barabaza ibibazo bashikiriza n'ivyiyumviro twakire ku murongo witwa Pierre Claver uratwumva
Hello?
oui Pierre Claver uratwumva ndarumva mm. duka kw'ijambo Eh, ndarumva Mhm.
Eh, bityo mbona Mm.
ibiganiro byahuje abarundi muri darisiramu Mhm. iyarusha ntacyo na kimwe bicyavaho Mm.
Hello?
ni iyarusha
kubera eh, kubera ubishyigikiye Mhm.
nawe ariko arondera kwisubira kuyitoza uyu perezida museveni nawe ariko ashaka yuko bahindura ibyirizwa shingiro kugira ngo nawe asubire yitoze nje nkabaza nti- niyumvira nk'umuntu mutoya ese abugisi kugira ngo mu gihugu cy'u Burundi hasubire ngo bas- batandike gutangura guhana kubera ikintu cyinshi igihugu cyacu ni kudahana kubera ukuda- icyenda na gatatu ukazamuka mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu nta muntu n'umwe yakoze icyaha mu burundi bigeze hano
Mm. kuri we ikibazo nico kudahana Mm, ikibazo gihambaye kivugwa kenshi Mhm.
cyane Eh, ni kudahana Mm.
kubera urabona urabona Mm.
abategetsi abategetsi bo mu karere iyo bashyikiye igihugu ikintu batangura gukuraho ni- ni ugukuraho amategeko ashobora kuza afata mu gihe bazavuye bashyikira igihugu bariko baratanga nk'akararo urabibona uraraba nka nko mu rwanda urabona diana zigara ko aheze muri gereza kandi abikazira ukwiyamamaza kugira ngo yisinde kuri kagame
Mm.
Eh, muri east africa yose habaho duherereye aha za uganda hose nta mutekano uhari kuko bose ikibazo muri east africa ni kimwe ni icyo bishaka kubinyuza ku butegetsi ntabwo bashaka kurekura mu bakozi Murakoze cyane Pierre Claver kaduha akaryo Pasikazi Minani agira icyo ashikirije Eh, Pasikazi ukudahana ni kimwe mu bintu ubona gihambaye gifise uruhara mu kuta ah, kutumvikana kw'abarundi iyarusha byaravuzwe ko uh, ico kibazo cyo kudahana
ego kudahana ni ikibazo cyama cyagarutse ku- kandi kigaruka kuri kote zose icyo kintu bagihuriza ko yuko tugomba kurwanya kudahana mugabo nsomye amadokima y'imigwi itandukanye kudahana tubibona ntitubibona cyo kimwe akarorero ni uko nkanje ngomba mvuge kudahana gutandukanye n'uko piye kavera avuze avuze yuko guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda mirongo icyenda na gatatu gushika mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu hariho kudahana jewe navuga yuko kudahana kwatanguye mu gihumbi kimwe majana icyenda mirongo itandatu na rimwe kuko dufise prince birwa gasore yagandaguwe muri mirongo itandatu na rimwe gushika ubu abamugandaguye ntibigeze bahanwa ngo tunabimenye twese abarundi tumenye tuti officiellement verisiyo ihari y'igandagurwa rya rya rwagasore ni naka yamugandaguye byagenze uku yatumwe nande tubimenye nta muntu nahanwe tuduze kuri ba piyeri ngenda ndumwe muri mirongo icyenda na gatandatu abo muri mirongo itandatu na gatandatu abo bose ni abategetsi b'abarundi bagandaguwe ama eh, kwa en plenaire izuba riva Mm.
Eh, nta izuba riva Mm.
nta guhanwa guha- kudahana byamye ko tuduze ubwicanyi bwo muri mirongo itandatu n'icyenda tuduze muri jenoside yakorewe abahutu muri mirongo irindwi na kabiri tukaduga ntega amarangara mirongo umunani n'umunani tukaduga mirongo icyenda na gatatu ndadaye n'ubwicanyi bwakurikiye bwishe abahutu bukica abatutsi bukica abat- abatwa tukaduga tukabandanya mu mateka y'u Burundi habayeho kudahana urumva rero je sinavuga ngo kudahana kwatanguye mu gihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatatu gushika ubuhoya kudahanwa kwatanguye kuva igihe prince rirwa gasore yagandagurwa muri mirongo itandatu na rimwe kandi ndabishigikiye ifu yuko twicara hamwe tukarabana mu maso tukavuga tuti iki kintu ni gihere umuntu yakoze amakosa pempote ubwoko arimo pempote umugambwe arimo agomba guhanwa hama twirinde kuja dufata guselekisiona periyode ngo duselekisiyone periyodi iyi n'iyi tuvuge tutabakoze amakosa muri iyi periyode niwe bagomba guhanwa hoya uburundi ntibwavutse mu gihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatatu indepandanse y'uburundi yatanguwe muri mirongo itandatu na kabiri E, kuva muri indepandanse gushika uku- gushika ubu iyo mpiniti irahari je ni nayo mpamvu ushigikiye yuko severi ikora akazi ki- kayo kugira ngo uko kudahanwa kuve mu barundi kandi tuvuze kudahana ntitugaselekisiyone periyode twumva yuko twebwe twabaye victime Mhm.
kompare y'abandi hama bariyo duhagoruri- duhagarariraho kuko tubikoze abandi nabo bazica bavuga ati hoyayi natwe twarabaye victime muri periyode iyi n'iyi nidutangurire muri mirongo itandatu na rimwe gushika ubu hama amabi yakozwe tuyashira ahabona namba ari abahanwa bazohanwe badahanwe nabo bazasabe ikigongwe jewe ndi pour la deuxième option yo gusaba ikigongwe kuko ugiye guhana mu burundi nibaza yuko abahanwa ni benshi nibaza yuko abakoze amabi muri kahise bagomba gusaba ikigongwe tukabwizanya ukuri twavuga ati twarakosheje amabi yakozwe n'aya n'aya turasabye ikigongwe tugomba a partir de mena kurwanya kudahanwa kugira ngo abakoze ikibi cyose baje bahanwa pe importe periode bagikoreye Mm. urakoze cyane reka tubandanye ku murongo twakire abandi banywana ibiradijwi rya amerika jean claude uraho urakomeye
muraho muraho Mm. uduhamagaye urehereje jean muravugana claude na ngoboka jean claude Mm.
ni mu gihugu cy'u rwanda Mhm.
mu ntara y'iburasirazuba mu murenge wa gasana Mhm.
mu karere ka ngoma Ni byiza cyane
alo wi turakumva duga ku ijambo
none ngewe uko mbibona igihugu cy'u burundi ni igihugu cy'abaturanyi cya- duhana imbibi n'akarere kacu n'intara yacu none numvaga nka biriya biganiro bari bagiyemo arusha bagombaga kuvayo bemeranywe n'ibindi bihugu ntibange amasezerano bari bagiye gusezeranirayo kugira ngo amahoro akomeze atahe mu gihugu cy'u Burundi kuko iyo batemeye amasezerano ubu ni ukuvuga ko baba bayitandukanyije n'ibindi bihugu kandi bagombaga kugira gufatanya n'ibindi bihugu bakubaka amahoro n'igihugu cyacu cy'u rwanda nta mahoro nta n'ikibazo kirimo nabo numvaga ariko byagenda rero nimba batumiwe n'ibindi bihugu kuri abagahurira arusha ngo ba- ba- ba- bakore imishyikirano bagombaga kwemera nyine mu mishyikirano nabo kugira ngo dukomeze duhahirane kandi du- iyo cyenye gisubire mu bindi bihugu nta kibazo kibayemo Mm. Eh, kuri icyo kibazo Yego.
nyine reka jean claude kubona barashoboye Mm.
kwemera no ku- no kwicarana ngo baganira coco coba ari ikintu cyiza canke nta gaciro ugiha
Eh, ndabashimira ko baranagiyeyo bakicara bakaganira Mm.
ariko bagombaga no ku- no gusinya ari amasezerano nyine bakemera kujya mu mu bindi bihugu by'ubumwe kuko n'ubundi iki cyatumye bajyayo kandi natume babyiyumvisha bagasinya ubwo rero kujyayo ntibasinye nabyo ni ikibazo gikomeye ku burundi kandi n'ibi- n'ibibazo ubwo ni ukuvuga ibibazo biriyo turabyumva nkatwe abaturanyi tuba tubyumva ko nta mahoro bafite bahora bagira ariko buriya bagenda bagasinya ari amasezerano byari buve byiza cyane amahoro yari bwongera akagaruka mu gihugu cy'u Burundi natwe tugakomeza tugahahirana nta kibazo niba uvuze ngo ugiyeyo ukajyayo utikandagira udatinya uvuga ngo ugiye mu gihugu cyacu, twese duha- dukorana neza nta kibazo kiba kinjiye mu muryango wacu Mhm, mhm.
Mm.
urakoze cyane jean claude reka kandi duhakare nanone Mm.
ikindi kibazo Mhm.
biriya byo kuvuga mu mu Burundi bagomba no gushyira itegeko bakajya bahana abafite ibyaha ni nayo mpamvu amahoro atagomba gu- kugaruka vuba ngo ntabwo bajya bahana abantu bafite ibyaha nimba umuntu afite icyaha bamuhane yumva icyaha bamuhaniye naho se azakora icyaha ntibamuhane ubwo uri kumva rero niyo mpamvu mbura rwose ni amahoro agomba kuhagarara ubwo nabwira ko mwanditse mwatumiye ntanishimye cyane ko mwamutumiye ari gusobanura neza rwose ikiganiro nawe abyumve ko bagomba gushyira itegeko ryo guhana yego yavuze ko ari bahanye ari benshi bahana ariko bagomba kubishyiraho wenda ababa barabikoze bakaba baberetse ko bagafatiraho iryo tegeko itariki rigiriyeho bakajya bahana kugira ngo uwakoze icyaha yumve ko agomba guhanwa n'undi mugenzi we watekereza icyo cyaha ntazonge ntazagikore
urakoze cyane jean claude turi ko turajya kandi ego jean claude ego cya nyuma cya nyuma duha akaryo n'uwundi gasongo ku murongo
icya nyuma nababwira ngo mwanditse mba n'umuvugizi yanagerayo muri ambasade y'u Burundi ahagomba guterana nka ambasade yabo rwose pe bakagenda bagasinya ari amasezerano kugira igihugu cyabo nacyo kimenywe kandi cyumvishwe ko ari icy'amahoro
subiramo icyo kibazo icyo kintu cya nyuma uvuze sinaritegereye neza uti uwo ambasade yihe subiramo
navuze ngo uwo mutumirwa wacu mwatumye mwazanye kuri radiyo ijwi rya amerika nari mutumye ngo azagende nimba afite ubu bushobozi bwahagera kuri ambasade akavuga ko bagomba ayo masezerano kuyasinya nabo igihugu cyabo kikajya mu bihugu by'amahoro ntikizahore mu gihugu cy'intambara gusa twumva ngo abandi bari gupfa iki twajya tujya tutikandagira dusabana tugahirana byose rero tuba tunaturiye imipaka ya hano iburasirazuba rwose duhana imbibi ibintu by'intambara mu bundi rwose biveho banze gusinya ejo bundi biratubabaza nk'igihugu cy'u rwanda bagomba gusinya nabo bakinjira mu muryango w'amahoro
urakoze cyane jean claude reka duhe akaryo namwe murakoze umunywanyi wa nyuma gasongo urakoze kwihangana ku murongo ikibazo cyawe n'icyumviye
ndageze mwiriwe mwiriwe neza
ntarekuramuka uwo mutumire
amahoro
ndamujije umwaka mushyashya na neweri icyo nakuvuga rero tubirabye abanyepolitike bacu ariko mbere yo kuvuga gasongo sinzi ikintu kiri kuri telefone yawe tutakumva neza egera telefone twumve neza uduze ijwi kandi yego waba uri kuri hoparleur yikure ko uvuge neza duga ku ijambo mu masegonda make
nimba icyo nashaka kuvuga ibyerekeye bijya biganiro byabereye bya rusa icyo atavuyemo bibika ko abantu batunamanya neza kubiryo byabyo neza niyo bakina amahoro bashaka nk'akarere byumva nk'umuntu akavuga ati burya rero dushyiremo inzego z'umutekano dushyiremo ibintu byose ubwo ibintu byo gahita hehe mu bisanzwe nuko ndabibona uko ndabibona rero mbona yuko bikwiye kudatapurana ukuri ubwo mu gihugu cyacu nibyo hari abayamabi menshi bari benshi kandi n'ubu urana
akanya kariko katubana gake gasongo warakoze cyane kandi telefone yawe arigoranye gato kaduha akaryo pasikazi iminani yakwishyure yongere yishyure n'ikibazo cya jean claude we avuga ko nk'ababanyi baba bajwe cyane kubona ata amasezerano yafunditswe tusozera ikiganiro pasikazi iminani turagushimiye cyane rwose ko nafashe kano kanya ko kuganira natwe nk'umurundi aba mu mahanga uko abona ikibazo cy'i burundi usozera ikiganiro wishyura n'ibibazo byabo urakoze cyane ego namwe mwakoze kuntumira kwishyura jean claude avuga yuko abarundi twagombye kuganira no gusinya na genda bishyigikiye nidushikaho namba bizashoboka ko dusubira arusha tuzoganire tuganire ibyo tudahurizaho turondere icyo mu gifaransa bita injiste milieu turondere icyo duhurije ko hama tugerageze kudahagararira yuko jewe iki ntakironse sinsinya n'uwundi naje ntakironse sinsinya hoya twiyumvire ineza rusange y'uburundi n'abarundi n'abarundi kazi hama dusinye nk'uko jean claude yavuze umutekano ugaruke mu burundi abarundi basabane n'ibihugu bibanyi twongere tube nk'igihugu cy'abantu bisoneye cy'abantu bafite abarundi ah, basakaraga k'abarundi tu- tubeho mu mutekano no mu mahoro ibyo kwama twagiye hanze kuganira bihere kuko burya tunabikora tu- tuba turimo turimaramaza mu karere tuba turimo turimaramaza no mu bindi bihugu byumva yuko abarundi buri gihe baba bagi- ba- baba bagiye hanze kuganira icyo kintu gihere urakoze tuzagire.
cyane urakoze cyane pasika z'iminani cyari ikiganiro muri isanga mwari kumwe na oriyani itanga ishaka akanya katubanye gato ariko turabashimiye mwese umunsi mwiza